umwami wacu umwami wacu azoza vuba mu bushobozi bwiwe no mu bwiza bwiwe kugira ngo aze gutora abiwe abajane mu munezero udashira uhoraho turadugije kuri wewe ibiganza byacu by'insinzi kuri wewe mwami turazi yuko iherezo riri hafi riri ku rugi mbega ninde ashobora kurara mu mutwe wiwe n'umunezero kugira ngo yinjire atabwoba mu bihe bihoraho turaramuye tudugije ibiganza byacu by'insinzi kuri wowe mwami turazi yuko iherezo riri hafi riri ku rugi turahesha icyubahiro uhoraho ku bw'insinzi yaduhaye muri kino gihe nyamara dushaka kuzoshika mu bwiza bwo mu ijuru tudugije ibiganza byacu kuri wewe mwami ibiganza by'insinzi kuri wewe mwami turazi yuko iherezo riri hafi riri ku rugi hariya ntituzosubira gutandukana igihe tuzuba turi iwacu turi kumwe n'umwami mbere ibyago n'imibabaro tuzuba tubikize ubutakigaruka tudugije ibiganza by'insinzi kuri wowe mwami turazi yuko iherezo riri hafi riri ku rugi tudugije kuri wowe ibiganza byacu by'insinzi kuri wowe mwami turazi yuko iherezo riri hafi riri ku rugi amen bendata bakundwa na bashiki bacu mu mwami ndabaramukije bivuye ku mutima mu izina ry'igiciro ry'umwami umukundwa umucunguzi wacu yesu kirisito uno munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi wa nyuma w'uyu mwaka kandi turabye inyuma turabona ibyo imana yakoze haraheze indwi imwe yinga imwe nakwije imyaka mirongo icyenda y'amavuko kandi nashaka gushimira bivuye ku mutima abo bose banyandikiye abandungikiye amakarita yo kunyifuriza isabukuru nziza n'indamukanyo bo bari barenga mirongo umunani kandi turashimira umwami ku bw'ibyo kuko yakoze ibikomeye abikoreye abantu benshi abikoreye benshi na cyane cyane muri iyi myaka itatu ishize ndaraba inyuma myaka myinshi iheze mu bisanzwe kuva mu gihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo ine n'icyenda igihe najya mu gikorane aribwo bwa mbere gikorane mpuzamakungu ikoraniro mpuzamakungu rya penekoti kandi nkumva n'icegeranyo cyatanzwe ku byerekeye mwene tabaranamu ibyo bintu byarankozeko cyane hanyuma hace haza imyaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itanu na gatatu na cyane cyane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu na gatanu igihe naja mu bikorane nakurikirana ibikorane bya mwene tabaranamu i kasruwe inyuma y'ibyo bikorane nari mfite icyifuzo kimwe gusa cyari cyo kuramukanya n'uwo muntu w'imana no kuganira nawe amajambo make maze ngihagaze ku iyakiriro ry'ingenzi ku ihoteli ubwo nyine umugabo umwe w'umugwaneza yakora ku iyakiriro ry'ingenzi acarambarira ko abari kumwe na mwene tabaranamu bagira binjire mu ntangaro y'iyo hoteli naciye mpindukira maze mwene tabaranamu arandaba arambarira ati wewe uri umuvugabutumwa acatunga urutoke ibubamfu nko ku metero cumi nko ku metero cumi aca aravuga ati ujya n'umugore wawe hariya hariya majyaho abantu basohokera afise ni ari kumwe n'ibyo mwaje mufise kuva nkimubona narashoboye kwibonera ku bw'ubuntu bw'imana ibango ry'ubukozi ry'ubuvugishwa ryahawe mwene data baranamu uko niko mu myaka icumi kuva mirongo itanu na gatanu gushyika mirongo itandatu na gatanu narashoboye kuba mu bikorane yagirishije naravuganye nawe naraganiriye nawe narashoboye gufatanya nawe naravuganye nawe ku itelefone ndamuhamagaye ndi hano i Krefeld ubu ndacyafise amakete mirongo ibiri na rimwe twagiye twandikiranira ku bibazo no ku bintu bikomakomeye byo muri bibiliya ndashimira cyane imana kubona yarangiriye ubuntu bwo gushobora kwibonanira amaso mu yandi uvugishwa n'imana yasezeranywe ku bwa kino gihe cyacu no gushobora kwibonera jewe ubwanje ibango ryo ry'ubukozi ndashobora kuvuga by'ukuri nti iby'amaso yanjye yiboneye n'iby'amatwi yanjye yiyumviye ndashobora kubishingira intaye nkabishinga intaye ku bantu bose mu isi yose uko niko imana yarongoye ibintu uno munsi kuri uno munsi wa nyuma w'uyu mwaka turaraba inyuma kandi tugashimira umwami wacu bivuye ku mutima uyu mwaka wabaye umwaka uhezagiwe cyane twabayemwo ku bw'ubuntu murazi ko murazi ko hari igice cyaheze mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda hari igice cyaheze muri bibiri na cumi n'icyenda gusa icyo gihe nari ngishoboye gukora ingendo kandi mwese murazi ko nakoze ingendo mu kiringo cy'imyaka irenga mirongo itanu ahubwo ni mirongo itanu n'itanu buri kwezi narakora urugendo kugira ngo nshobore kuvuga ijambo mwese murazi ikarata ndondabihugu y'isi iri hariya mu biro byanjye ahantu hose mu mahanga yose mu ndimi zose narashyitseyo kandi imana yararongoye ibintu ku buryo nshobora kumenyana n'abantu mu isi yose kandi igihe cy'ingendo igihe igihe cyarangira imana yarakoze ku buryo bene data bose mu isi yose bashobora gufashwa bashobora kugaburirwa kandi ubu butumwa bwo mu myaka ishize bugashobora gukurikiranwa ikibiriraho mu ndimi cumi na zitanu mu isi yose buri wa gatatu buri wa gatandatu buri wiyinga bose mu isi yose barashobora kumviriza ubutumwa kandi imana arashoboye kubwira abantu amamiliyoni mu bihugu byose ijambo ry'imana ntirigaruka ubusa ariko rirashitsa icyatumye rirungikwa uno munsi rero turajya kuvuga ku muhamagaro w'imana twongere tuvuge ku cyo imana yadutumye mwese murazi mwese murazi ko yohani umubatizi yari uvugishwa n'imana yarungitswe kandi yasezeranywe mwese murazi igice umurongo wo muri yesaya mirongo ine igice cya gatatu havuga ngo ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira z'uhoraho mu bugaragwa musenera imana yacu inzira y'iroro mu bweranyangwe mwese murazi umurongo uri muri maraki igice cya gatatu umurongo wa mbere ngo ngira ntume integuza yanje indoranirize inzira imbere yanje maze igihe gishyitse ibyo byarabaye byarashyitse turajya gusoma turaza kubanira dusoma tubone yuko yohana yakoze ibintu byose nk'uko ijambo ry'imana ryavuga yakoze ibintu nk'uko abavugishwa n'imana bari barabanje kubivuga haheze imyaka amajana cyo kimwe kandi turaza no kuvuga twongere tuvuge yuko twerekane ko mwenda ata baranamu yari uvugishwa n'imana yasezeranywe mwese murashobora kubisoma kuri mwenda ata baranamu haranditswe ngo eliya azoza koko kandi aroranye byose ibyo turashobora kubisoma muri matayo cumi n'indwi na cyane cyane ku mirongo y'icumi n'umurongo wa cumi na rimwe mose na eliya bari ku musozi wo guhindurirwa ko nk'uko tubisoma muri matayo cumi n'indwi babonetse baganira n'umucunguzi wacu maze bahegeye kuganira n'umucunguzi wacu nta hari hasigaye ikibazo kimwe ngo ni kubera iki abanyabwenge b'ibyanditswe bavuga ngo eliya ategerezwa kubanza kuza imana yacu ishimwe ku bw'icyo kibazo kandi dushimire imana ku bw'inyishu yaciye iva mu kanwa k'umwami wacu mu by'ukuri ndabibabwiye eliya azobanza kuza kandi aroranye ibintu byose uca agenda agaca agenda gusoma muri maraki aca asoma ibyo bintu uko ari bibiri ku bijyanye na yohana umubatizi haranditswe ngo haranditswe muri maraki igice cya kane ngo maraki kane umurongo wa gatandatu igice cya mbere haravuga ngo azogarura imitima ya ba se kuyabana basokuruza bo mu isezerano rya kera bari barindiriye yuko amasezerano ashika kandi ibyo byashyitse mu isezerano rishasha byatanguye gushika mu ibango rya yohani umubatizi hanyuma bishyika ku bana b'imana bose ariko igice cya kabiri marakika n'umurongo wa gatandatu igice cya kabiri cy'uwo murongo kivuga ku byo kugarura imitima y'abana ku ya base icyo gice ibyo byabaye biriko biraba mu gihe cyacu kugira ngo imitima y'abana b'imana igarukanwe by'ukuri ku kuntu byari bimeze ku ntango yaba petero yaba yohana yaba yakobo yaba pawulo ibyo ba sogokuruza ba data bigishije ba data bigishije ku ntango byose byategerezwa kugarukanwa kandi ibyo byabaye mu ibanga ry'ubukozi bwa mwene kanama twese turazi ibyabaye muri iyi myaka ibihumbi bibiri ishize y'inkuru za kahise k'ishengero turazi ibyabaye mu gihe cy'abagorozi n'imbere gato y'igihe cy'abagorozi reformateur yamara mu gihe cyacu ukuri ni kwavuzwe mu buryo bw'imirenzako oya ahubwo twabwiwe inama zose z'imana inyigisho zose zarigishijwe byose zose nk'uko byari bimeze ku ntango mu makanguro yose yarenganye harimo abantu b'imana ariko muri bo nta muvugishwa n'imana yarimwo rutere ntiyari uvugishwa n'imana wesere ntiyari umuvugishwa john smith ntiyari umuvugishwa meno smons nawe nyine ntiyari umuvugishwa n'imana abo bantu b'imana bose batumye haza imyizere mishasha bari abavugabutumwa kandi batangaje bongera barigisha ibyo babona ko bikomeye kuri bo imbere y'amaso yabo ariko nta n'umwe muri bo yari uvugishwa n'imana ariko biranditswe mu ijambo ry'umwami yuko ijambo ry'uhoraho riza ku bavugishwa n'imana uvugishwa n'imana aba ari umuvugizi w'imana imbere y'uko uvugishwa n'imana agira icyo avuze uhoraho yabanza kukimuhishurira nicyo gituma abavugishwa bashobora kuvuga bati iyo bari baravuga baravuga bakavuga ngo waza wumva bavuze ngo uku niko warahagize martin luther nta na rimwe yigeze avuga ngo uku niko warahagize john wesley william boff john smith menosmonsi uko bari kose nta n'umwe muri bo yigeze avuga ngo uku ni kuhoraho agize ariko bigishije ibyo babona ko bihambaye bikomeye imbere y'amaso yabo ibyo mu ijambo ry'imana babona ko bikomeye kandi bihambaye imbere y'amaso yabo amakangura agiye akurakuranwa kandi amakangura agenda aba menshi gushyika ku ikanguro rya pantekote ariko mbere no mu ikanguro rya pantekote nta n'umwe mu baritanguje yigeze ashobora kuvuga ngo uku niko warahagize ariko impano y'ubuvugishwa havuye rero igaragara ariko rero bene data na bashiki bacu tugaruke rero ku byacu imana yarashikije ijambo ryayo irungika uvugishwa nayo imana by'ukuri yarashikije ijambo ryayo maze naje irampamagara yonyine ubwayo ku buryo nashoboye kuja nashoboye kuva mu gisagara kimwe njya mu kindi kugira ngo nshobore kugenda gutangaza ijambo nongere ngabure ibifungwa by'uburyo bw'imwemu ari ryo jambo ryahishuwe kandi turazi ko mwenda taburanamu yari afise uku ni kuhora hagize mwenda taburanamu yari afise uku ni kuhora hagize ko mu ijambo ry'imana kandi turashimira uhoraho kubona twarashoboye kugira umugabane ku biriko biraba ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu kandi turi twegereje cyane rwose iherezo ubu rero turajya gusoma imirongo mike yo muri bibiliya nashaka ndamutse cyane by'umwihariko bivuye ku mutima bene data bose n'abashyitsi bacu bari mu gihugu cyacu hano mu budagi mu busuwise muri otirishe nongere ndabaramutse ndabasubize nongere ndabaramutse bajya abantu bose banyandikiye amakete murabyo n'abandi bandungikiye indamukanyo mu buryo butandukanye nongere ndamutse abantu bose mu mahanga yose no mu ndimi zose imana ibahezagire mwese kandi nimwumve icyo umwami wacu ashaka kutubarira dusome turasoma muri timoteo wa mbere igice cya gatandatu umurongo wa cumi na kane wa cumi na gatanu timoteo wa mbere igice cya gatandatu umurongo wa cumi na kane n'uwa cumi na gatanu witondere icyagezwe ntugire agasembwa ntube ko umugayo gushyiza ku guseruka k'umwami wacu yesu kirisito kuzokwerekanwa mu gihe cyako n'inyabushobozi yonyine ishemagizwa niyo mwami w'abami uganza abaganza umwami wacu ashimwe kandi ashigwe hejuru nibwo bwa mbere rino sezerano rishitse ngo ku murongo wa cumi na kane avuga ngo witondere icyagezwe ushyize igikorwa cyawe witondere icyagezwe ntugire agasembwa ntube k'umugayo gushyitsa ku guseruka k'umwami wacu yesu kirisito bene data n'abashyitsi bacu kijya gihe iyo igihe petero yagira icyo atumwa igihe haba hari ikintu petero cyangwa paul cyangwa timoteo atumwe murazi yuko kuza k'umwami kwari kukire kure nk'imyaka ibihumbi bibiri kuza kwa yesu kwari kure nk'imyaka ibihumbi bibiri ariko ubu tugeze twegereje neza imbere y'ukugaruka kwa yesu kirisito kandi ibango rya nyuma ritegerezwa gushyitwa igikorwa cya mbere gushyitwa mu kugororoka atamugayo mu kwera no mu kuri ubu rero imbere y'ukugaruka kwa yesu kirisito ndabasabye mwese musubire musome ino mirongo yo muri bibiliya musubire muyisome narashikije narashikije ubwo bukozi iryo bango ry'ubukozi nararishikije kuva mwene data buranamu atahukanywe muhira mu ijuru narazanye ubutumwa bwa nyuma bw'agakiza bwo muri bibiliya ndabujyana mu isi yose kandi narashikije ibango ryanjye ry'ubukozi ku buryo ku buryo nshobora guhagarara imbere y'imana kandi ibyo nabikoze kumwe n'abizeye ubutumwa buva ku mana bw'agakiza umurongo wa cumi na kane urongera ukavuga ngo niwitondere icyagezwe ntushyitse ibango ryawe ku buryo umwami wacu nashimwe hariho hari ibintu byinshi mu buzima bwanje uwo mbwira kubikora nubikora mu buryo butandukanye ariko ku bijyanye n'ibirango by'ubukozi nahawe ku bijyanye n'umuhamagaro byose nobikora ijana ku ijana nobisubiramo nkabikora nk'uko nabikoze abo bose bizera barahezagirwa kandi bagashobora gutegurwa kubwo kugaruka kwa yesu kirisito umwami wacu dusome dusome mu baroma igice cy'icumi umurongo wa cumi na gatanu abaroma igice cy'icumi umurongo wa cumi na gatanu kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe ibi nabyo ni ibintu bya ngombwa cyane umuntu none ashobora gute kuvuga ijambo akigisha ubutumwa atabitumwe ninde ashobora gushyitsa igikorwa na kimwe mu bwami bw'imana atatumwe ibi ndabivuze bivuye ku mutima iyo ntaba nararonse ibango iyo ntaba nararonse ujya muhamagara ukomeye itariki zibiri ndamukiza mirongo itandatu na kabiri muri icyo gihe sinari gushyitsa ibyo nakoze sinari gukora ibyo nakoze sinari gukora ikintu na kimwe ariko mfashijwe n'imana bivuye ku muhamagaro no kuba naratumwe narashoboye kubikora tubandanye dusoma reka dusome muri esaya igice cya gatandatu umurongo w'umunani yesaya gatandatu umurongo w'umunani numva ijwi ry'umwami imana rivuga riti ndatuma nde ninde yotubwira maze ndavuga nti ndi hano barijewe utuma twese turazi yuko hari ibintu bikomeye byakoretse mu minsi ya esaya yari uvugishwa n'imana akomeye wo mu isezerano rya kera nta muntu yashoboye kuvuga nkawe ibintu yavuze yaravuze ibijyanye n'inkuru z'agakiza ntawabikoze nk'uko esaya yabikoze yahereye ku kuvuka k'umwana w'imana ageza ku majuru ku ijuru risha n'isisha kandi twese turazi yuko igihe yajanwa akereka ibyo mu ijuru yabonye uhoraho yabonye abakerubi n'abaserafi bakikuje uhoraho hanyuma haza ikibazo ngo ninde yotubwira yesaya aciye rero yishura aravuga ati barije utuma yarazi yuko yahamagawe kugira ngo ashobore kubikora umwami wacu nashime kandi ashyirwe hejuru kubwo kubw'igikorwa cyose abavugishwa n'imana bahawe bakongera bakakirangura yesu kirisito uko yari ari ejo niko aracyari wa wundi n'uno munsi yarahamagaye yongera atuma mwenda atabura kandi yarahamagaye yongera aratuma mwenda ata frank turabananye dusoma dusome muri yohana igice cya mbere umurongo igice cya mbere umurongo wa gatandatu haje umuntu yatumwe n'imana izina ryiwe ni yohana amen ibi nabyo turamaze kubivuga ko haje umugabo umugabo yaraserutse atari gupfa kuza gusa haje umuntu yatumwe n'imana uku niko uku rero bimeze mu bwami bw'imana si umuntu uwo ari we wese apfa kuza akiyadukiza oya ahubwo haje umuntu yatumwe n'imana afise arumvikanywe ubutumwa bw'imana ku bw'igihe runaka ku bw'igihe yarimwo abumvise imana abumvise imana barabyemeye baramwakiriye bongera bakira ubutumwa bwazanywe n'iyo ntumwa turashobora kuvuga ku bimuraba tukavuga tuti ko yashoboye kuzanira uhoraho ubwoko buroranye yarashobora kuvuga ati jyaho ndababatiza mu mazi ngo mwihane ati uzoza hanyuma azobatiza muri mwe muno mu muriro iri jambo ryashyitse ku munsi wa penekoti igihe mwe muyere asukwa umuntu yatumwe n'imana tubanaye dusome reka dusome muri yohana igice cya cumi na gatatu umurongo wa mirongo ibiri yohana cumi na gatatu umurongo wa mirongo ibiri ni ukuri ni ukuri ndababwire wakira uwo nzotuma azoba anyakiriye kandi unyakira aba yakiriye uwantumye amen uno munsi benda ndabakundwa n'abashyitsi bacu ikintu gikenewe ni ukubaha integuro y'agakiza y'imana tukongera tukubaha uko imana yagenye ibintu yatondetse ibintu turashimira umwami wacu bivuye ku mutima kubona yaritwararitse ibyo bintu byose no kubona yarashoboye kuvuga hakiri kare akavuga ati iyo ndungitse iyo ngize uwo ntuma iyo ngize umuntu mpamagara iyo ntanze ibango ry'ubukozi nkariha umuntu nkamutuma uwumwakiriye aba yakiriye jewe nyine ndamutumye aba yakiriye aba yakiriye ibyo ndiko ndakora muri icyo gihe kuko urungitswe n'imana avuga ijambo ry'imana ry'igihe ijambo ry'igihe ntagaruka ku bya kera muri kahise ariko avuga iby'imana ishaka kubwira abantu bayo muri mu gihe aba arimwo kandi turabishimangira turabishimangira ko tugeze mu gihe cya nyuma cyitangira imbere ubugarura kwa yesu kirisito kandi n'ubutumwa bwa nyuma kandi ni umuhamagaro uva ku mana hanyuma hakavuga ngo utega ugutwi uwo ndungitse abatega ugutwi jewe nta na rimwe nigeze mvuga inyigisho yanjye bwite nta na rimwe nigeze mvuga isobanuro zanjye bwite nta nsobanuro yanjye bwite nigeze ntanga navuze gusa ijambo ryera kandi ry'igiciro ry'imana rihoraho ndabasabye nimwibuke ko umwami wacu yashimangiye kuri kino kintu yabivuze inshuro zibiri aravuga ati ni ukuri ni ukuri ndababwire uno munsi ariko abwira wewe ariko abwira jewe uno munsi ariko arabitubwira natwe ariko atubwira twebwe uno munsi ariko abwira abariko barumva ubutumwa bose tubananye dusome reka dusome mu baheburayo igice cya gatatu umurongo w'indwi nuko nk'uko mwe muyera avuga ati uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo oh umwami wacu ashimwe uno munsi ntituri ejo ariko turi uno munsi umwami ariko aragarukana uno munsi abantu bayo biwe abazana ku ijambo si ugupfa kuvuga gusa cyane gupfa kuvuga ubutumwa gusa tuvuga ku by'ubucunguzi ariko kube ukwironkera agakiza gashyitse n'ubucunguzi bushitse amaraso yera y'igiciro ayo bino bintu byashoboye gushika ari byo imbabazi ukwiyuzuza ubuntu n'agakiza byose nimubyemere kandi mushobore kubyibonera mu buzima bwanyu ku bw'ubuntu ni amaraso y'isezerano rishasha yasesetse ku bwacu twebwe abo mu isezerano rishasha kugira ngo dushobore gucungugwa bishitse dushobore no kubohoka bishitse ku buryo dushobora dushobora kuba abantu bashitse abantu bo mu isezerano rishasha dushobora kuba abantu bashyitse nk'ishengero rya yesu kirisito gushikaho tuba umugeni umwami wacu ashimwe uno munsi ijambo rya mwemuyera mwemuyera aravuga ati mwemuyera ijambo mwemuyera avuga mu kino gihe cyacu haba mu isomero rya kera cyangwa mu isomero rishasha n'uno munsi riracyari rizima na cyane cyane ijambo ryavugishijwe rizima muri kino gihe cyacu kuko ryavuzwe biciye kuri mwe muyera tubwirizwa kurishurirwa na mwe muyera hareruya tubanaye dusome dusome mu banyefeso igice cya mbere umurongo w'icyenda abanyefeso igice cya mbere umurongo w'icyenda itwatiye ibanga ry'ibyigomba nk'uko byayihimbaye ibigabiye kera muri we kuri ibyo turashobora kubungera kuvuga tuti amen yaduhishuriye ibanga ryiwe umugambi w'agakiza amasezerano yiwe by'ukuri yaduhishuriye byose ntitukiri mu gihe kukuri kw'imirenzako ariko turi mu gihe aho inama z'imana zose aho ibigize amasezerano y'imana ibigize amasezerano y'imana yose hamwe n'ibijyanye nabyo muri kino gihe biriko birashika kandi twarabyemeye tudahiga imanze twaramenye yuko ari twaremeye yuko ari imana imwe yihishuye kubw'agakiza kacu nka data mu ijuru mu mwana wayo yabyawe hano ku isi hanyuma ikishyura muri twebwe mu ishengero biciye muri mwe muyera kandi twaramenye ko batatu bahoraho babaho ko batatu bashobora byose babaho ko batatu babonekera hose rimwe babaho twaramenye ko batatu bubaho twese turabizi neza nta na rimwe muri bibiliya havugwa imana iri mu butatu cyane ubutatu nta na rimwe bivugwa kandi ni nako bimeze ku mubatizo abagiye basobanura biriya bashyira mu zindi ndimi aha ntibashoboye bari abantu bizera ubutatu ntibashoboye gusobanura ibintu uko ijana ku ijana nk'akarorero muri matayo mirongo irindwi n'umunani igisomwa cy'inkomoko kiravuga ngo mubabatize mu izina ryanje igisomwa cy'inkomoko nuko kivuga ngo babatize mubabatize mu izina ryanje maze ubundi yahinduye bibiriya mu rundi rurimi nawe yarasobanuye avuga ngo babatize mu izina imana yihishuyemo nka data mu mwana biciye no muri mpemu yera buri gihe havugwa izina naho twosoma muri bibiliya yacu handitse ngo babatize mu izina rya data data si izina umwana naryo si izina none ni biki aha ni aha ni ukuvuga ni izina ryo mu isomero rishasha izina riri hejuru y'amazina yose niryo zina tubwirizwa kubatizwamo iyo dusome muri bibiliya yacu dusomye dusome bibiliya nk'uko yasobanuwe bafatiye ku isomo by'inkomoko uko niko petero yabatije uko niko paul yabatije uko niko intumwa zabatije gushika ku kinjana kigira gatatu uko niko na martin yabatije ariko mu myaka amajana atatu yakurikiye bagumye babatiza nk'uko bibiliya ivuga mu izina ry'umwami yesu kirisito ubutatu ni ikintu abantu bishiriye ko gutyo babazanye umubatizo mu butatu nicyo gituma dukwiye kubivuga tukabibwira abantu bose tuti abatabatizwe nk'uko birivuga mu izina rya yesu kirisito babwirizwa gusubira kubatizwa kandi bakabikora byihuta dusome mu baheburayo igice cya kane umurongo wa mbere nuko kuko isezerano ryo gushyika mu buruhukiro bwayo rikiriho twiyubara kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvira yuko akererewe kuri ibyo turavuga amen inshuro zibiri tuti amen amen oh man ntihagire n'umwe mu bizera ubutumwa buva ku mana ntihagire n'umwe mu bantu bizera ibanga ry'ubukozi rya mwene tabaranamu kandi bakizera ko inyuma y'uko mwene tabaranamu atahiye ntihagire n'umwe mu bantu bizera abizera yuko hari ubukozi bwabananije bukora igihe inyuma y'aho mwene zaburanamu atahiye ntihagire n'umwe bose bizera ntihagire n'umwe ashyirwa ku ruhande ahubwo bize ahubwo bose bizeye imana bene atabakuru n'abashyiki bacu nimwizera paul nimwizera petero nimwizera buranamu nimwizera frank mwizera ijambo ryera ry'imana turaza kubona mu kanya ikintu cyongeye gushimangirwa ko mu byanditswe byera bandanye isomwe na tabog reka dusome muri matayo mirongo ibiri na kane murongo w'indwi n'uw'umunani murongo w'indwi kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami amapfa no kunyiganyizwa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi ariko ivyo vyose umurongo munani ariko ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa ego bendata n'abashyiki bacu bakundwa turazi ibyo umwami yavuze bitaraba ni mu byumve kandi mu bifate nkama intambara inzara ibyo byose ni intango tugeze ku iherezo ry'ibihe kandi twarashoboye kwibonera uko ibintu byari bimeze ku ntango ibyo birabandanya bikabandanya hanyuma ubu dushitse rero duca dushika ku cyanditswe kivuga ngo ngo icyo gihe rero iherezo rizoca rishika umuherezo ucuza hama habaho intango y'ibihe by'iherezo hari intango y'ibihe by'iherezo kandi hariho n'iherezo ry'ibihe by'iherezo nicyo gituma tuza gusoma imirongo ibiri ijyanye n'ibyo bintu tubandanye dusobe muri luka mirongo ibiri na rimwe luka mirongo ibiri na rimwe umurongo wa mirongo ibiri n'umunani ariko ibyo nibyatangura kubaho muze murangamize muraramike imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike turashobora kuvuga kandi tuti amen kuko umwami wacu yaravuze ati nimwigire ku musukoni iyo utotahaye iyo umusukoni utotahaye kuva mu isezerano rya kera abisirayeli bagereranijwe n'umusukoni si intambara gusa n'ibintu n'inzara n'amapfa ariko kandi ni ikimenyetso kidasanzwe cy'igihe cy'iherezo isirayeli rero ni intango y'imibabaro yo kuramuka bica bibandanya bikabandanya bikabandanya ubu rero turabona ingene imibabaro yo kuramuka iriko irashyitswa ku bisirayeli muri kino gihe turabona n'ibiri ko biraba kuri gaza muri kino gihe rero inyuma y'ibyo byose hazoza amasezerano azomara imyaka indwi hazocabaho intambara ya harumagedoni ariko ibyo ntidushaka kubitebako ikintu kindagishinga uno munsi ni intango y'ibintu uko biheza bikabandanya n'iherezo ryabyo dusome muri matayo mirongo irindwi na kane matayo mirongo irindwi na kane umurongo wa cumi na kane kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icyabona amahanga yose maze umuhero uzocuza maze umuhero uzocuza gutyo rero hariho intango hanyuma hakaba uko ibintu bibandanya hanyuma hakaza iherezo iherezo ntiriza ntizozanana n'intambara n'impuha z'intambara n'inzara oya ariko nk'uko mubona byashimangiwe ko bigashimangiwe ko n'umwami wacu ubutumwa bwiza ubutumwa buhoraho ubutumwa bwiza bw'ubwami buhoraho ubutumwa bw'agakiza buhoraho nk'uko bivugwa mu bya ishuri yohani igice cya cumi na kane umurongo wa gatandatu buzovugwa mu mahanga yose kugira ngo bube igishinga ntahe bube ikimenyetso mu nkunde ndabaze kino kibazo mu nkunde ndabaze kino kibazo mbega ubutumwa bw'agakiza buhoraho ubutumwa bushitse inyigisho zo muri bibiliya zishitse mbega ibyo byose muri iyi myaka byaravuzwe byaravuzwe muri ino myaka ishize oya muri muri ibi njyana bishize ntibyigeze bibaho ariko hano turafise isezerano ry'umwami yuko ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu ubutumwa bw'agakiza buzovugwa bubwirwa amahanga yose n'abo mu ndimi zose kuba harigeze habaho umuntu ruteri riteri yoba yaragenda ibihugu na mirongo ibiri wesireye yoba yaragenda ibihugu na mirongo itatu mbega john smith yoba yaragenda n'ibihugu icumi mbega hoba hariho umuntu n'umwe muri abo bantu bose ku isi yose hoba harigeze habaho umuntu n'umwe gahemu birigirahamu yoba yarigishije ubutumwa akabwigisha isi yose ntiyagiye no mu bihugu mirongo ibiri ariko isezerano nuko ubutumwa buva ku mana bw'agakiza buzovugwa mu mahanga yose mbega none umuntu ashobora kuvuga gute ubutumwa atatumwe kugira ngo ashobore kubikora nicyo gituma mwenda taburanamu yarashoboye kuvuga mu mpera z'ubutumwa yise ikigiranduka imatani cya gitabo kuwa mirongo irindwi na karindwi na mirongo itandatu na gatatu mirongo irindwi na karindwi na mirongo itandatu na gatatu yaravuze ati ubutumwa narabujyanye ndabugeza aho nari ngerewe kuwugeza no kubushikana imana izo kwirongera uwundi izokoresha akabutwara abugeze abushikane mu isi yose ubu rero turashimira cyane umwami ndabasabye nimurabe mushima imana ku bw'iyi mirongo ibiri haba kuri matayo mirongo ibiri na kane umurongo wa cumi na kane havuga yuko ubutumwa bwiza bw'agakiza buzovugwa mu mahanga yose kugira ngo bube ikimenyetso kibera icyabona amahanga kugira ntihagire umuntu n'umwe azogira icyo yireguza abantu bose mu mashengero y'amashengero yigenga mu mahanga yose mu ndimi zose bose barumvise iby'imana yakoze mu gihe cyacu inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose barumvise ukuntu haje ikanguro ikanguro yo gukiza indwara ukuntu byaje habaye ikanguro rya pantekote ukuntu imana yakoresha muri daburanamu mu buryo budasanzwe afise impano yo gukiza indwara kandi yamuhaye impano y'ubuvugishwa bene data n'abashyitsi bacu hanyuma mu byahishije Yohana uyu muntu w'imana umuntu w'imana yabonye inkukuma iguruka yatiriye ijuru hanyuma duce tubona ko duce tubona iri jambo rivuga ngo ngo butazoshira butazoshira iri jambo ngo butazoshira si ubutumwa bwiza bw'agakiza gusa ahubwo ubutumwa bwiza bw'agakiza butazoshira nibwo bwari buri ku ntango haheze imyaka ibihumbi bibiri icyo gihe nta nsobanuro z'abantu zari zihari nta byo kugoreka nta na kimwe cyari gihari hari ijambo ry'imana gusa umuntu yavuga ijambo ry'imana kuri buri nyigisho hose havuga ijambo ry'imana ni ubutumwa bwiza butazoshira buno butumwa bwiza butazoshira bwaravuzwe bubwigwa amahanga yose n'abantu bo mu ndimi zose maze umwami wacu yaciye avuga ati nk'uko byanditse muri leta mirongo irindwi na kane umurongo wa cumi na kane ngo ngo umuhero uzocuza bene data bashiki bacu ndabivuze mu izina ry'umwami turegereje cyane rwose iherezo ubu rero abumvise ubutumwa bose bategerezwa kwereza ubugingo bwabo imana bagatunganya ubuzima bwabo bwa misi yose haba mu byerekeye kwabirana haba mu byerekeye ibyingo mu miryango twese dushobora guhimbara imana nk'uko byagenze kuri enoki yaronse igishinga ntaye yashingiwe ntaye yuko yahimbaye imana bene bashiki bacu dusome turasoma mbere no mu banyefesi igice cya kane yuko abashyizeho ikimenyetso cya mwe mu yera bategereza kwiyambura kamere ka kera kose umuntu wa kera maze bakambara umuntu musha ntibigenda uko nyine abana b'imana bo abana b'imana b'ukuri bose babeho ubuzima bw'imana biyambura iby'isi byose murashobora kubisoma mwebwe nyine ubwanyu haba mu bugarati igice cya gatanu cyangwa mu banyefite igice cya kane ibyo tubwirizwa kwiyambura byose n'ibyo tubwirizwa kwambara noneho tumaze kwiyambura umuntu wa kera duca twambara umuntu musha tumaze kwiyuhagira mu mazi y'ijambo kandi tumaze kozwa by'ukuri tugakugwa ko imigenzo yose tugakugwa ko inyigisho z'ibinyoma zose kandi tumaze kwezwa mu ijambo ry'imana nk'uko ijambo ry'umwami rivuga ngo nubeze mu kuri ijambo ryawe niryo kuri yohana cumi n'indwi umurongo wa cumi n'indwi mucyo rero turabona ibintu bibiri bidasanzwe icya mbere ni amasezerano n'ugushyitswa kwayo mu ishengero ikigira kabiri ni ijambo ryavugishijwe muri bibiliya ririko rirashika mu isi yose intambara inzara amapfa n'ibyo umwami yavuze bitaraba reka duhagarare gato kuri ibyo bintu hari intango y'imibare yo kuramukwa hariho n'ukuntu bibandanya hanyuma hakaza iherezo ry'ibyo bintu ikimenyetso cya nyuma ni uguvugwa ni ugutangazwa k'ubutumwa buva ku mana bw'agakiza bubwira amahanga yose abo mu ndimi zose kandi iryo sezerano ryarashyitse imbere y'amaso yacu turashobora kuvuga tuti uyu munsi imirongo yose yo muri bibiliya yo mu byanditswe yarashyitse gushyika no kuri uyu murongo uvuga ngo ubutumwa bwiza buva ku mana bw'agakiza buzobwirwa amahanga yose gutyo rero ndabasabye bene data n'abashyitsi bacu bakundwa nimufate nk'ama ijambo ry'imana nimwiyambure umuntu wa kera muhindurwa mu bwigwe basha imbere ibyina muri mwebwe kugira ngo urukundo rw'imana ariwo mugozi uzana gutungana kw'imana twese utugote urukundo rw'imana rube rugaragare mu mubiri w'umwami mu ishengero ry'imana nzima na cyane cyane mu ishengero mugeni aho ibyo bintu byose biriko birasozererwa muri kino gihe bene data n'abasyi bacu tugiye gusozera imana ese icoma imana uhoraho akabahezagira kandi akabana namwe turaraba inyuma mu myaka myinshi ishize imyaka myinshi ishize ngira nsubire ndabivuge irindi rimwe itariki mirongo irindwi na zine kigarama mirongo itandatu na gatanu hari hagati y'isaha zine n'isaha zitanu z'ijoro hano i buraya hari nka saa yine na saa tanu z'ijoro hagati ya saa yine n'igice na saa tanu z'ijoro umwami yajyanye mwene buranamu aramutahana muhira naribone ku gicu umwenda taburanamu aduga itariki mirongo irindwi na zine kigarama mirongo itandatu na gatanu rero ubwo nyine itariki mirongo itatu n'imwe kigarama mirongo itandatu na gatanu itariki mirongo itatu n'imwe kigarama mirongo itandatu na gatanu ijwi ry'ubushobozi ryaciye rimbarira ngo mushumba wanje nashize inkota yanje mu minwe yawe kuva icyo gihe ibintu bidasanzwe by'indengakamere byagumye bikurakuranwa bishikako umwami ntiyahengeshanije kugira ibyo antegeka yamaza kuvugana nanjye ampamagara ati mushumba wanje uko niko turaba inyuma mu myaka myinshi myinshi cyane iheze aho umwami wacu yagiye agira ibyo ntegeka akandongora akanyobora kugira ngo ubutumwa bwa nyuma bushobore gushika ku mpera z'isi nimwibaze namwe mu mirongo irindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe icyenda mirongo irindwi na gatandatu nari kuba natahanywe ndikiziga nari kuba napfuye igihe nari nateguye urugendo rwo kujya mu buhinde nari gupfa nari gupfa iyo umwami atajya kumbwira akantegeka n'ijwi ryumvikana kandi rikomeye akambwira ngo mushumba wanje hagarika urugendo wagira ukore mu buhinde nari mejeye kwinjira mu biro mfise itike yanjye y'indege nari ntambutse gato maze ijwi rica riraza rizananye mu idirisha rirambwira riti mushumba wanje hagarika urugendo wagira ukore mu buhindi bakundwa naciye nsohoka mva mu biro njya mu muduga nca ngenda mu biti ndarira nongera ndasenga ndavuga nti rega mwami ibikorane byamaze gutegurwa bamaze gutegura ibikorane mu bisagara byose birakwiye ko ngenda mwami ndafise itike y'indege abantu barandindiriye birakwiye ko nkora urwo rugendo nca ndagaruka mu biro kandi hari nk'isaha zitanu n'igice isaha zitanu n'iminota cumi n'itanu muri icyo gitondo nshaka kubabwira ukuntu n'ijwi ukuntu umwami yambwiranye n'ijwi ry'inkomezi mu gihe nari mpejeje kwinjira muri icyo cyumba mu biro ijwi rihambaye ngo ijwi rihambaye ryaciye rivuga ngo mushumba wanjye hagarika urugendo wagira ukore mu buhindi mwese mwarabisomye kandi mwarabyumvise mu binyamakuru mwarabyumvise nk'ibyo byagenze indege ifite nimero ijana na mirongo irindwi na rimwe nari ngiye gufata ikankura ibombe ikantwara imadarasi yara ivuye ibombe ijya madarasi yarahiye iratokombera kandi ingenzi mirongo icyenda na zitandatu n'abatwaye iyo ndege bose bahasize ubuzima izina ryanjye ryari ku rutonde ryari ku rutonde rw'abapfuye bari bandungikiye urupapuro runyemerera kurira indege bari barundungikiye benda n'abashyitsi bacu niba hamwe novuga inshuro umwami wacu yavuganye nanjye akagira n'ibyo antegeka iyo ndabye inyuma ndabona ndabona igihe aho iyi mirongo ya bibiri yaduhejeye gusoma yashyitse mu bugingo bwanjye nk'uko byanditse mu baroma igice cya cumi mbega umuntu ashobora gute kuvuga ubutumwa kuvuga ubutumwa bwiza atabihamagariwe imirongo yose muri bibiriya twasomye ndashimira umwami wacu yemeje ko uwo mpagarara w'ukuri biciye kuri mwenda z'abaranamu mbere n'abakundana basiki bacu reka nsozera imana ihezagire rino ino iyi mpera y'umwaka uwo turiko dusozera dufite amashimwe muri twebwe imana ihezagire umwaka ugiye kuza ugiye gutangura ni mu nkundire ndabakebure ukugaruka kwa kristo kuzoba mu gihe cyashinzwe nta n'umwe azi umunsi azi n'isaha hano murazi hariho hari indirimbo akenshi dukunda kuririmba ivuga ngo gukumbure kuba ariko kanya ka nyuma gashobora kuba ariko kanya ka nyuma haheze indwi nari nicaye mu biro byanje nariko ndaririmba iyo ndirimbo mpegeye gusenga ubwo nyine nshya ndavuga nti mwami mukundwa umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane eherabura imbere yacu naciye ndirimba ndaririmba nti kumbure ko bari uwo bari wo mwaka wa nyuma kumbure uwo bari wo mwaka wa nyuma benda hatari abasiki bacu nta n'umwe abizi ariko kumbure bishobora kuba ibyo kumbure vyogenda uko ivyavugishwe vyose muri bibiliya byarashyitse no muri kino gihe mu biriko biraba mu buseruko bw'isi bwegereye afurika n'ibindi vyose biriko biragenda bigana ku iherezo kandi biriko birakoreka kandi turashobora kwitega buri munsi ibintu bishasha umwami imana abahezagire ahezagira abantu bose bizera ubutumwa buva kuma bwavuye ku mana abo bose bizera ko imana yarungitse mwenda tabranamu kandi maze kumutahukana muhira abo bose bizera yuko yampamagaye kandi kantuma abo bose bizera yu bizera ko imana yantumye nibategugwe twese hamwe bemere bategurwe kandi twese hamwe turindire ukuza k'umwami yesu kirisito haba ari umwaka uza haba ari umwaka ukurikira uwuza ariko bigiye gushika vuba imana ishimwe imana iduhe umwaka uruta iyindi yose tumaze urimo umugisha mwinshi hamwe n'iby'imana yadusezeraniye byose mwese muhezagirwe mu izina rya yesu kirisito umwami wacu na cyane cyane bene data bakorera imana muhezagirwe kandi mubwire abantu b'imana muhereze abantu b'imana bino bifungurwa mu izina ryera rya yesu amen yesu ariko araguhamagara n'ubugwaneza ngo winjire mu winjire mu rugo ariko araguhamagara uyu munsi ariko araguhamagara uyu munsi kubera iki ushaka kujya kure kubera iki ushaka kujya kure yiwe ariko araguhamagara uyu munsi ariko araguhamagara uyu munsi amen yesu ariko araguhamagara ariko araguhamagara mu bugwaneza bwinshi ariko araguhamagara uyu munsi yesu ariko arahamagara abari mu ngorane ariko arahamagara abababaye ngo abahe uburuhukiro ariko araguhamagara uyu munsi ariko araguhamagara uyu munsi numuzanire imitwaro yawe yose kandi uzoruhuka ntazoguhinda ariko araguhamagara uyu munsi ariko araguhamagara uyu munsi yesu ariko araguhamagara ariko araguhamagara mu bugwaneza uyu munsi yesu arakurindiriye ntuze kuri we uyu munsi yesu arakurindiriye uyu munsi arakurindiriye uyu munsi ntuze n'ibyaha byawe byawe byose uze ku birenge byiwe ntutebe ariko araguhamagara uyu munsi ariko araguhamagara uyu munsi ariko araguhamagara uyu munsi yesu ariko araguhamagara yesu ariko araguhamagara mu bugwaneza uyu munsi yesu ariko ariko arahamagara oh niwumve ijwi ryiwe nturyumve uyu munsi nturyumve uyu munsi abizera izina ryiwe bose barashobora kunezerwa nuze ku mukiza wacu uno munsi ariko araguhamagara uyu munsi ariko araguhamagara uyu munsi amen yesu ariko araguhamagara yesu ariko araguhamagara mu bugwaneza uyu munsi ariko aguhamagaza ubugwaneza uyu munsi ariko araguhamagara uyu munsi ariko araguhamagara uyu munsi yesu ariko araguhamagara ariko araguhamagara aguhamagaza ubugwaneza uyu munsi amen